qophii teenya kanatti miseensoti paartii koongireesii federaalistii oromoo namni akka obbo Dagabaas Waaqayyaa godina horroo guduruu wallaggaarra obbo Amaadoo Amii immoo godina Arsiitaa Aanaa Shaashamanneetii fi Dooktar Baraarsaa Tibbaa Harargee Lixaa magaalaa Cirooti haala oromiyaan keessa jirtu jedhan irratti yaada mataa isaanii dubbataniitiin waan jiraallee mirkansan borammoo bulchiinsi mootummaa kan irratti maal jedhaatiitti deebina kutaan lammeessota miseensotii jedhan kunooti jalannee qopheessu.
Akka oduu tokko tokko dhaga'amutti Oromiyaan guutummaatti yeroo ammaa bulchiinsa isa durii jechuun oppidiyoo yookiin dhaadiyoo tun ta'in godinaa waraanaa saddeetitti qoodamtee waraana bushaa jira jedhama. Kun naannoo keessanii kana wanti mirkaneessu jira Dooktar Baraarsa.
Kun ni jira amma tokkoffaa Oromoo oppidiyootillee yoo fudhanne isaanummaa mataan isaanii hangummaan kalee tajaajilaa turan sun warri kaleessa iddoo iddoo isaaniitti irra turan gariin isaanii iddoo sana gadhiisanii namoota biraatiin bakka buusanii jiru. Sanarraa kanaaf akka federaalaatti waraanan buluus akkuma jirutti jira. Kun ammoo rakkoo hawaasummaatiillee furuu hagaradha buusitti fakkeenyeffama naannuma kanatti ji'a darbe keessa roobni walitti fufee roobe sanarraa kan ka'e. Roobni galaanni wanti magaalaa keessa baadiyyaa keessa yeroo adda addaatti Kondominiyeemii magaalaalee keessatti ijaaraman irraa manneen fincaanii bakki itti qabanii magaalaa guutuu jeeqaa turantu jira. Isuma kanallee rakkuma hawaasummaatillee yeroon itti furamuu dadhabuun isaadha. Rakkoon akkanaa kun jiraachuu isaadhaa ifatti mul'isa.
Isin biraatti amma obbo Dagabaas.
Amma fakkeenyaaf bulchaa naannaa Jimmaa Gannatti yeroo darbe uummata haarata walitti qabee kana booddee biyyi abbaa qabdi abbaa biyyaatti laanneerra jedhee uummatatti dubbateera jechaadha. Abbaan biyyaa cufeera abbaa biyyaatti laanna jedhee humna tikaa humna loltuutti jechaadha inni kaasuu barbaade. Yeroo ammaa kana uummanni keenya bulchaatiin bulatoon taane walga'iillee qotee bulaan baadiyyaa magaala keessaa daldaalaan dhiibiin barataan illee poolisiitiin dirqameetu mana barumsaa deema. Bulchiinsaan bulaa jira toon taane humna tikaatiin bulaa jira. Balbalaa sorgoofaa keessatti halkan duudee uummata walga'ii baase isaanidha. Fakkeenyaaf magaalaa Ratoo keessatti buufanni konkolaataa. Birriinsaa nyaatamee maaf nu jalaa bade buufanni konkolaataa maaliif daandii baakkoo shaambuu nu jalaa bade jedhee uummanni yeroo gaaffii gaafatu humnoota kanatti gadhiisanii maqaa isaanii baasanii halkan dabaddabsiisaa bulu waan ta'eef uummanni akka tokko baafachuu hin danda'u qotee bulaas haa ta'u barsiisaas haa ta'u. Amma fakkeenyaaf barsiisonni yeroo ammaa kana baay'een isaanii hojiin baruuf barsiisuu kun maaliif interfeeriin adda addaa keessa galama jedhame yeroo kaasan maal abbaa keessi galshe jechuudhaan barsiisaallee dararuun barataa dararuun kun. daran cimee jira kanaaf uummanni humna tikaa mootummaatiin bula malee bulchaatiin waan bulaa miti amma.
Obbo Amaadoon keessan kanarraa adda miti taanaan gaaffii biraan sin gaafadhu.
Kanuma fakkaata wanti tokko ka jiru bulchiinsi humna waraanaa kana malee bulchiinsi siviilii kun guddisee nu dhibeera. Uummanni uummata keessaa bahee namni uummata irraa dhalate sana iddoo ajjeesan dhaabatee laalee aangoo guutuutu qabatanii biyya harkaa fudhatanii jeneraala saddeeta kennanii oromiyaan hoogganamaa tun eessaa fuudhanii kan isin ilaallatu jedhaa gandarraa barreessaa gidee nama kanaan hin deemin nama nagaayaati jedhanii harkaa fuudhanii jaarri maal gootee dandii jaarri nu rakkattee isaan guddaan rakkatan isaan.
Mootummaan naannoo Oromiyaa akka beeksisetti rakkina Oromiyaa keessatti uumame wal qabachiise namoota tokko tokko aangoorraa ari'eera kaan immoo lafa isaan jiranirraa gadi buteera inni kun jireenya keessan guyyu guyyuu naannoo naannoo keessanitti jijjiirama fide qabaa warri ari'aman warra dhuguma uummata irratti rakkina qabanidha. Dooktar Baraarsa maal jedhu.
Sirna jiruutu rakkoo fide malee yookiin ammoo yoo hojiitti hiikaa isaatu rakkoo fide malee. Namoonni dhuunfaadhaa warreen aangaa'anii bulchiinsaa fi bakka garaa garaatti irra jiran namoonni kun haanurraa jijjiiramanidha miti. Isaan jijjiiruun isaaniitiif furmaanni inni dhufes hin jiru. Tarii ofumaa isaaniitiif rakkinicha yookiin gaaffii mirgaa uummanni gaafachaa ture kana kallattii itti qaban dhabaniiti akka paartiilee mormituutti qubatu yookiin warroota biraa qubatu naannessanii dadhabnaan ofumarra deebisanii ofumaa namoota isaanii wanta gochuutti jiranii. Suma kanas ammooyyuu. Aana irraa ol fuudhanii godinatti godina irraa ol fuudhanii Oromiyaatti iddoo jijjiirra godhaniif malee namootuma jijjiirra jedhan kanayyuu wanni jijjiirame hin jiru. Haa ta'uuti gaaffii uummataa kaleessaadhaan jijjiiraa osoo hin taane rakkoo jiru. Gaaffii mirgaati wanni gaafatame. Saniif kun jijjiirra jedhan furmaanni dhufee hin jiru daranuunuma dabale malee wanni irratti hojjatame hin jiru.
Obbo Dagabaas.
Namoota rakkoo qaban aangoorraa buusneerra jedhamee hin odeeffamu. Anitoo uummanni simbira jiraate uummata gaafattanii waan gaarii natti fakkaata. Namoonni iddoo iddoo irraa ka'an kuni namoota isaan irratti qabsaa'anidha. Namoota icciitii isaanii baasantu achirraa kakka'e fakkeenyaaf hundi kaabinee waan ta'eef uummataaf hin qabsaa'u jechuun hin danda'amu. Namoota achi keessaati hawaasaaf wanni jedhu waa'ee malaan maltummaa irratti isaan irratti kaasudha keessaa maksani malee kan isaanii kan ta'eef kan malaan maltummaadhaan uummata qorqee kan uummata dararee kan uummata reebee aanaarraa gara godinaatti godinaarraa immoo gara caffeetti ol guddisu malee tasuma tarkaanfiin akkasii fudhatameera jechuun hin danda'amu akka fakkeenyaatti akka godina horroo guduruutti namoota aangoorraa gadi buusne jedhanii isaan kaasanii fakkeenyaaf jimmaa gannatti waan fudhe kaabinee aanaa sanarra jiru maatiidha bulchaan aanaa soddaa isaa muddata obboleessa isaa muddata maatiidha obbolaa haadha manaa warra warra akkasiitu kaabinummaa keessa jira malee kaabinee uummataaf hojjetu kaabinee biyya kana jijjiiruu danda'u miti kaabinee sanyiidhaan wal bitee uummata kana wanni jedhu namoota akkasitti rakkoo isaanii saaxilan immoo keessa keessaa maksaa jiru amma fakkeenyaaf hojjettoota dandeettii qaban yuunivarsiitii keessaa eebbifaman isaaniin hojiirraa maksaniitu maaf nurratti qabsoofte jechuudhaan inni kun ilaalcha diinaa qaba jechuudhaan namoota akkasitti dararaa jiru malee namoota sirrii ta'anii badii balleessan rakkoo qaban achumaan maksine simayyuu sirna darbiitii kaasee amma yoonattan biyya bulchu jira akka aanaa jimmaa gannatiitti fakkeenyaaf.
Gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch akka jedhetti dhiheenya kan marsariitiif meeshaa wal quunnamtii adda addaa guutummaa Oromiyaa irraa dhaabatee akka waliin quunnamne gochaa jira wanta jedhu dubbata. Kanaaf inni kun. quunnamtii isin qabdan kan reediyoo haa ta'u kan feesbuukii tiwiitarii kan waan adda addaa irratti waan isinitti calaqqise qaba.
Egaa wanni miidiyaaleen garaagaraadha itti fayyadaman kun fakkeenyaaf feesbuuka ta'ee sooshaal miidiyaa walumaa galatti nooma isaanii jala jira jechuun danda'ama. Gariin isaanii yookiin akkaawuntii garaagaraa banatuudhaan namoota garaagaraa wanti jedhanii hanga bilbila gahuutti bilbilli lallafamee kallattii garaagaraatiin to'annuma isaanii jala jira amma duras haa ta'uuti yoo cufanillee akkuma isaaniif mijaahutti godhaniiti cufanii yookiin ammoo yoo kan hojjetullee ta'e akkuma isaaniif mijaahutti godhameeti kan gadhiisanii namoota fakkeenya feesbuuk irratti waan akkanaa gadhiiftee waan akkanaa jettee maal jettee jedhanii tarkaanfii gara garaatiyyuu fudhatuutti jiranii jechuudha namoota gara garaati kan tarkaanfiin irratti fudhatamuutti jiru kan qabatamaadha kan mirga dhuunfaa isaa keessallee seenanii wanti jechuutti jiranii jechuudha.
Warri kaan waan akkasii jira naannoo keessan.
Eeyyee akka godina arsii lixaatitti haalli kun akkuma sanii wal fakkaatutu jira. Wanti tokko tokko uummanni miidiyaa adda addaa irraa intarneetii adda addaa irraa dhugaa jiru tokko akka uummanni hubatee dhugaa jiru tokkoon daandii qabatee akka hin deemne godhuudhaaf yeroo badhaa yeroo hin deebaa yeroo badaa yeroo hin deebaa fakkeenyaaf miidiyaa kan ukkaamsaniif jira nama dhufee miidiyaa abbaan barbaadu sarara qajeelcheefuu qabaniidha sarara sandhattee maaf qajeelchidhanii warra. Espertoota waan kana raawwatan qabaayidhan miidhama biyyattii tana keessatti rakkoo biyyattii tana keessatti raawwatamaa jiru akka uummanni beeku hin barbaadu mootummaan kun kanaaf maal godha yoo nu dubbannu yoo rakkoo uummataa dhugaa jiru waan uummanni beeku lafa kennu maal jedhani eentu akkasiin buusee akkana gootan. Dhiingadda amma afaan amaariffaatiin haala tokko tokko nu gaafatanii waan biyya keessa yoo dabarsee jira dhuunfaa sodaachisaa jira. kanuma dabarsaa biyya kana teettaa kana maaltu misiin jedhe jedhu hin dhaadatu Egaa kana laalchisee amma isin har'aana dubbisuu keessaniif yaaddoo qabdu maaliif dubbattan jedhamne jettanii?
Yaaddoon jira garuu amma du'aatti qabsoofna malee wanti booddeetti jennu hin jiru. Akka godina warroo guduruutti keessumaa miidiyaatiin wal qabatee sooshaal miidiyaa adda addaatti hawaasni keenya akka hin fayyadamne baay'ee rakkootu jira. Fakkeenyaaf interneetii adda addaa barataan illee fayyadama yoo ta'e moobaayilii kan harkaa fuudhanii paaswoordii illee harkaa fuusisanii ati diina faana wal qunnamtaa ati ameerikaaf laattaa ati OMN faana dubbatta jedhanii barataa dabaddabuun hojjetaa kana rakkisuun bal'inaan kan jirudha godina horroo guduruu keessatti.
Obbo Amaadu.
Wanti jiru uummanni keenya tumaa barateera hidhaa barateera sodaallee nafa dhaateera amma biqilli diddaa gabrummaa kun doonkaa'iniin dura torbee tokkoon afoo qabdee na caccabsitee waan nagootu nagootee guyyaa kudha shanii osoo lafaan kaane. taa'uu dadhabee ciisee hadha kunoo nama uummata keessa bahee galu ta'eera tumaaniif ajjeechaan sodaachisaan absoo dhugaa dhaabu itti itti nama cimsa malee kanaaf qararimuun rabbillee nama dhiisu uummanni nama malan qararim duwwayya dhugaa jirtu dhoosu malaa kana itti fuufna waan isaan sodaachisaanii jira nafsee ittiin waaqa harka jirti malee isaan harka jirtu guyyaa duunu rabbi kana murteessee jira murtii keenya yoo taate wanti amma kanaaf jennee nuuf dubbaddeef nu hin jiru qabsoo karaa nagaa mirga abbaa biyyummaa mirga lammummaa barataa keenya ee hooggantoota keenya keessaa kan akka baqqalaa garbaa kan akka dajjaneetaa faa kan akka olbaanaa kan akka dastaa faa kanneen kaydhanii nu gadhiisaa jedhu manni illee amma gadhiisaa jedhaara nama kana jedhu ammoo ilaa akka diin addaasitti ilaalu kana sodaadhaaf nu wanti dhiifnu hin jiru.
Dooktar waan itti dabaltaa yoo qabaattan.
Wanni jiru gama sooshaal miidiyaa garaagaraa ukkaamsuunii fi to'annaa isaanii jala galchuun mataa isaadha rakkoon jiraachuu fi rakkoon sun akka saaxila hin baaneef dhokfachuudhaaf yookiin ammoo isaan harkaa ijjitiin akka hin baaneef rakkoo silaa dhoksaadhaan godhan san dhoksumatti fixuudhaaf yaalii gochuudha agarsiisa. Gaafa ammoo namoonni tokko tokko as keessaa rakkoo akkanaatu jira jedhanii gaafa himan hordofiin fi kun jiraachuu mala haa ta'uti qaamni kana hordofuus furmaanni hordofee yookiin tarkaanfii biraatillee fudhatu kanaan taa'uu baachuu mala. Wanni guddaan rakkina hawaasni kaasutti jiru sun maali jedhanii yoo itti gad dhiyaatanii too dhaggeeffatan furmaata hawaasanittillee barbaaduu danda'an. Yaaddoon jiru amma ukkaamsumaa fi kana garaa wantoota miidiyaa irratti amma fudhatamaa ture sanaan rummaa'uu gaafa kaatu gaafa immoo odeeffannoo haala biyya keessa jiru kana rakkoo akkanaatu jira jettee gaafa gabaastu hordoffiin fi yookiin ammoo waan isaan yaadanillee hin beektu jechuudha yaaddoon jiraachuu ni jira.
Obbo Dagabaasaa, Obbo Amaadoo fi Dooktar Baraarsaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Isinis galatooma ulfaadhaan ol dagatina rakkoo qabatamaan jiru akkanuma yoo isinitti illee uummanni dhagee jedhe kanatti uummanni obsuullee hin danda'a fayyaa ta'aa jedhe.